Actress Tonto Dike gives seven women IVF treatment to honor ex-beauty queen Ibildun Igadolu, Miss African Russia representative from Nigeria, Ude Chiamaka Victoria, steps out with a blood-stained Nigeria flag at the recent concluded beauty pageant in Moscow alright o oh my ogbonge people, my correct correct people, how una day? This is maureen gist tv i welcome una especially to this channel in case you just see me for the first time I beg make you hit the subscribe button make you click the bell notification for all my returning subscribers I do where i say god bless you una alright o oh my pipo dis our beautiful actress wey dem dey call tonto dike tonto DK na philanthropist na na born again christian according to her in fact the lady just to just to dey decent or recent tonto dike don come out to honour this ex beauty queen when e be say e die wey e be say dem dey call am um, ajayi igadolu yeah she die last year today na be her remembrance so tonto dike come give seven women um, treatment of ivf to honour dis uh, S beauty queen and I know say this S beauty queen na humanitarian she get this humanitarian foundation where she dey treat women Where they say they want to do ivf so na the work where they say di woman they do na her foundation be that. so in case some of una want, no know dis uh, woman na she there for formal uh, loss na she be their brand ambassador for loss in fact na very beautiful lady she she she died last year and her pastor wife and husband own, own a church so um tonto dike don't come honor Don't give seven women ivf to say in support for waiting. This woman do to take remember am Now the thing wey tonto dike do una know say tonto dike Now nollywood actress when they say she the act film and uh, she be mother of one child and of recent they say she don't. uh, get belle say she i don't know whether that one na true let me not go into that one the only thing wey be say i just want to let una know say be say Toyin Todike na very nice lady na lady with good heart she get foundation wey she dey help the poor the needy and this time around she don really come show herself uh, by helping seven women to to to do this ivf treatment when e be say e go enable dem get belle carry pikin yeah my people o oh, hmm, let's move into this um um another of the story maybe say i won't carry come for nana this um uh, miss uh, russia nigeria representative pageant wey be said and do for moscow nine this uh, beauty uh, queen wey did they call chiamaka chiamaka ude victoria nine represent nigeria for that um, beauty pageant where they hold just this um, sunday when it passed, which is uh, june june 13 in moscow so um, di signal wey be say this lady send in fact na very touching one some people say and exactly wetin just dey happen some people come say dem dey fear for am maybe say eh, dem no go kpai am or say because this thing e get as e be but that is the reality This thing this thing wey be say this girl carry the flag wey be say nigeria flag wey stain with blood but na wetin dey happen na kilikili everywhere for north dem dey kill for south dem dey kill everywhere So even the June, uh, the the October 20th um, uh, protest, what they say they do now, so they inquire on young people. So if this girl decide to to carry Nigerian flag to do like this, we una no go blame her. we Una no go blame her. So a lot of people don't they react say and eh, a very very strong signal. Some people commend her effort, while some say na wow, the thing get as e be o. Oh. Alright, so my people, na here I wan stop. What are your thoughts? What do you think about this thing? drop your comment for comment section how you see am this is maureen gist tv abeg if you never subscribe to this channel make you hit the subscribe button have a nice day bye